mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba uyu munsi ni umunsi wahariwe uburenganzira bwo gutangaza amakuru ku isi abanyamakuru rero mwese aho muri hose ndetse n'abadukurikira buri munsi tubifurije umunsi mwiza
igikenewe ni uko nyine impande zombi zumva neza akamaro k'itangazamakuru kuvuga ngo itangazamakuru ngo ribangamiye umutekano w'igihugu ubwabyo ni ikintu umuntu atakumva no kurya atekerezwa kuko itangazamakuru rikorera ku mahame y'uwo mwuga ntacyo rirema ntacyo rihimba uwo ni ernest sagaga ukuriye ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu no gukingira abanyamakuru muri urwo rugaga akaba rero yavugaga ku buryo abona itangazamakuru izi nkuru rero nizo tuza kwibandaho cyane kuri uyu munsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nari mbivuze uyu ni umunsi mpuzamahanga w'abanyamakuru cyangwa se wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru mugenzi wacu fide niyongabo atubwire uko uyu munsi wahimbajwe
yego mu gihe rero nk'uko bivuze amakungu ariko yimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru amakuru n'ibinyoma y'ibinyoma n'ibihuha nibyo biri kubishimikirwa ko mu biganiro biko biba muri iyi ndwi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba aho uwo munsi mukuru mpuzamakungu ku burenganzira bwo gutanga amakuru uri kuhimbarizwa muri uyu mwaka igihugu cya Ethiopia kikaba cyakira ivyo biganiro inyuma yo kwamenyesha amakuru bari batawe mu mvuto bapfunguwe mu mugambi wa leta wo guhindura ibintu mu gihugu mu gihe amakungu ariko ahimbaza uwo munsi rero hari ubwigenge bwo gutangaza amakuru abajejwe gutangaza amakuru n'abahinga baragabishije ku makuru y'ibinyoma n'ibihuha biriko bigiramira demokarasi ku isi isano hagati y'itangazamakuru na demokarasi n'iryo jambo nyamukuru ry'uyu mwaka igihugu cya etiyopiya kiriko gitegura itegeko rigenewe guhangana n'amajambo abira inzangano n'ibihuha umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bwo gutangaza amakuru w'uyu mwaka bahimbarijwe rero nkuko nabivuze mu gihugu cya etiyopiya mu bubaye bwa mbere etiyopiya ni igihugu camenyekanye kuba gifunga abamenyeshamakuru ivyo bikaba vyahagaze igihe umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed yashika ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta yiwe yararekuye abamenyeshamakuru batari bake bari bapfunzwe ku bw'ishirahamwe rijejwe gukingira abamenyeshamakuru CPJ nta mumenyeshamakuru n'umwe ari mu munyororo muri iki gihe muri Ethiopia abamenyeshamakuru batari bake bari bahunze igihugu baratahutse nyamara amashirahamwe ajejwe gutangaza amakuru amenyesha ko abamenyeshamakuru bagifise ibibazo muri Ethiopia harimo gukubitwa no guhagarikwa cyane cyane mu bice biri kure mu gihugu hagati ayo niyo makuru tubafitiye muri uyu mwanya fideli urakoze kuri ayo makuru ubu munsi rero mpuzamahanga wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ugeze mu gihe abamenyeshamakuru b'abarundi hafi ijana bahunze igihugu cyabo abo bashinze amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bitanu bivuga cyane cyane amakuru y'uburundi abayobozi b'ayo maradiyo hakorera hanze bavuga ko intumbero ari ukudaheba umwuga no kuguma babwira amahanga ibirimo kubera mu gihugu n'ubwo bari hanze mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru yagendereye zimwe muri izo radiyo adutegurira iyi nkuru
promesije rero yose ndibaza yuko
isaha yo kwegeranya amakuru irageze abamenyesha amakuru bariko baravugana amakuru baja gukora n'ingene bayakora aho bicaye ni hafi nka cumi hari n'amakuru bareka kuko basanze adakomeye cane aho ndi mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radiyo inzamba ni imwe muri zitanu zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano mari niyohire aje gisata c'imigambi muri iyo radiyo yabwiye ijwi ry'amerika ko abamenyeshamakuru hafi ijana bahunze banse kuguma bicaye ngo bahebe umwuga iyo radiyo ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyeshamakuru icyo uwo muyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe na cyane cyane twasanze abamenyeshamakuru bari ngaha ni ba bandi novuga eh, mu maradiyo y'i Burundi bari bazi umwuga koko baraheza bashira ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe iyo radiyo ivuga amakuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane agateka kazina muntu umutekano imibano n'ibindi niyuhire ati amakuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta sinzi ko udahora utwumviriza karavere mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu turafise abaduha amakuru naho tutabavugira hejuru ni inzitizi ku kuraba no kugenzura ko by'ukuri ibyo bintu byabaye kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati e yayibonye niyo yarari canke bahejeje kuyimubwira yashitseyo biradutwara uburyo biradutwara umwanya biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nico tuvyemera gutyo nabo turonde bavuga ati ntituvugira ku iyo radiyo kuko nabo nyene ngira batinya umutekano we wese novuga ko batwanka canke badashaka kuvuga iyindi radiyo yavukiye mu buhungiro ni ikiganiro humura burundi c'iradiyo rpa bob rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyeshamakuru bashimye kwikora ku bumenyi bafise kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radiyo barafise ingene bagerageza kuzica hirya no hino amajwi abantu dukoresha muramwumva benshi tuyahindura nibajya abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira amabi ariko arakorwa ni imbonerakure zitubwira amabi bariko barazikoresha nibo duhindura amajwi no mu bategetsi mu mugambi wa sendedefede tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati ntimumvuge izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo vyarabaye vyagenze uku hari rero n'abandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo mwe muri bantu twavuga tuti ni radio rpa ngo iyo radiyo ngo ntayo nzi ngo iyo radiyo ntikibaho ngo iyo radiyo dushobora kuyivugira abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo bavuga ko bitoroshe gukora amakuru bari mu kindi gihugu ariko uno munsi kubona um, nka je umumenyesha makuru ntashobora kwishikira ahi- hariko harabera ibintu hariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cane cane twikora ko uwuvunitse amenya gucumbagira twumva aho twavunitse kuko twataye izacu duta aho twakorera duta abaduha amakuru turahunga ariko turagerageza ba bandi twa- twahana amakuru du- dufise mu burundi n'ubu turavugana nicyo gituma n'ibibayo tu- tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraba ugasanga nawe nyine hari igihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze canke bumvise ko agenda yakoze mfise imiryango ayo makuru rero agushikiye uca ubwira mugenzi wawe ati mfasha kuri ayo makuru ibintu byabaye mu ntara iwacu kandi ndafise imiryango ibindi navyo ati ni ibintu vyabaye vyavuzwe ku muntu wo mu muryango w'iwanje hari n'iyindi yitwa radio peace fm iherutse kuvuka umuyobozi wayo jean philbert karangwa avuga ko ari iy'ugwaruka ikorera cane cane mu makambi y'impunzi z'abarundi twaciye eh, tu- dushima cyane kuza turahuza abarundi bahunze eh, baze barumva uwa- uwa- uwa- uwahunze nimba ari umugore kumbure canke umupasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari imurongwe eh, muri muri Kongo bumve mbega uri uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho si igikorwa coroshe claver ariko turagerageza ayo makuru y'impunzi naho muri burundi irayavuga cane nk'abanyagihugu baba muri ayo ya makambi ari nkabo mm, maso yacu n'ugutwi kwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igihe dufata uburyo tukarungika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishikiraho mpora muvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho ayo maradiyo yose nta n'imwe ifise umurongo wa fm yumvikanira ko amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi ku mirongo ya whatsapp facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake ica abayobozi bayo babona ko ari inzitizi ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mugabo uno munsi n'uja kuyavuza atuma aja ariko ukaza akaja muri toilette kuyumviririzayo n'uryamanye n'umugore mu gitanda arashirayo mayekutere kugira umugore ntiyumve ivyo ariko arumviriza kubera iki kubera ba bategetsi baca bavuga ati ivyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kuvyumvana tuzomuca amatwi iruhande y'izo hari na televiziyo renaissance nayo nyene yahora ikorera mu burundi hakiyongerako na radiyo umurisho ikorera muri canada ku munsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bw'itangazamakuru abo bamenyesha amakuru bababazwa nuko ushitse bakorera mu buhungiro bakifuza ko uwo umwaka uza utobasanga aho bari pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru urugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru rurasaba za leta kuzirikana no kubahiriza ihame ry'uko buri muntu afite uburenganzira bwo gushaka kubona no gusangira amakuru n'abandi kuri uyu munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru Ernest Sagaga ukuriye ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu no gukingira abanyamakuru muri urwo rugaga aravuga ko urugendo rukiri rurerure mu bihugu bitari bike yavuganye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
ngira ngo icyo umuntu yavuga ni uko hakiri ibibazo bikomeye bibangamiye ukwishyira ukizana ku itangazamakuru ubwigenge bw'itangazamakuru abanyamakuru bafite imbogamizi zitari nkeya ngira ngo mwumvise ibyemezo biherutse gufatwa na leta y'uburundi byo gufunga amaradiyo mpuzamahanga abiri voice of america na na bbc amaradiyo yizerwa n'abantu benshi amaradiyo akunzwe ibyo rero bigaragaza ko hakiri ugushaka gukumira amwe mu makuru cyane cyane amakuru abategetsi baba badafite ukuntu bagenzura ariko kandi nanone ibyo umuntu avuga ibyemezo byafatiwe muri radiyo mpuzamahanga ariko unarebye n'abanyamakuru ubwabo hari urabizi kundusha hari bagenzi bacu benshi b'abarundi bahunze igihugu kuva imvuru zabaye muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndetse n'aho bahungiye hanze bamwe barakurikiranwa bagahimbirwa ibyaha hari umunyamakuru witwa jean bigirimana nawe na n'ubu wabuze tutazi amarengero ye ndetse benshi bavuga ko yaba yarapfuye mu kanya mbonye amakuru avuga ko muri uganda hari abanyamakuru ba ubutegetsi bwafashe ibyo byose bigaragaza ko muri rusange hakiri ibibazo ariko umunsi nk'uyu nguyu ikimara ni uko utuma cyane cyane abagize uyu mwuga ariko n'abandi bantu kuko abanyamakuru mu by'ukuri bakorera rubanda uyu munsi rero akamaro kawo ni uko utuma twongera gutekereza kuri ibyo bibazo kuko umuti wabyo ntabwo uzava mu banyamakuru gusa uzava no mu bandi abasoma inyamakuru abareba amateleviziyo cyangwa abumva amaradiyo nabo bafite uruhare rwo kuvuga ko kumvisha abayobozi babo ko bafite uburenganzira ku makuru aho bayashakiye kandi cyane cyane amakuru yizewe amakuru yakozwe n'abanyamakuru b'umwuga hakorwa iki kugira ngo leta zumve ko umunyamakuru afite inshingano zo gukora amakuru yizewe kandi akenewe n'abaturage n'abanyamakuru nabo bakora akazi kabo nk'uko bigomba igikenewe ni uko nyine impande zombi zumva neza akamaro k'itangazamakuru kuvuga ngo itangazamakuru ngo ribangamiye umutekano w'igihugu ubwabyo ni ikintu umuntu atakumva no kure cyatekerezwa kuko itangazamakuru rikorera ku mahame y'uwo mwuga ntacyo rirema ntacyo rihimba ritanga amakuru ku bintu byabaye kandi ayo makuru impamvu riyatanga ni uko abanyamakuru basanga ko afitiye rubanda akamaro mu gihe rero abanyamakuru babaye nk'aho bamurikira abantu ibibazo biriho guhindukira ukavuga ko aribo ba nyirabayazana w'ibyo bibazo ubwabyo ni ukujijisha abantu mu by'ukuri akamaro k'itangazamakuru kamaze kwinjira mu bantu abantu benshi bamaze gusobanukirwa n'akamaro k'itangazamakuru ni nayo mpamvu abashaka kurikoma imbere mu by'ukuri bashaka ko baba banga yuko abantu bakumva babona amakuru nyayo agatuma bafata icyemezo cyaba gushyigikira leta iyi n'iyi cyangwa se kutayishyigikira kubera ibyo bumvise niho rero akamaro kacu kari ni ukumurikira rubanda ni nayo mpamvu tugomba kuguma aho ngaho nyine ahubwo tukumvisha abo dukorera ari bo rubanda icyo tugerageza ku icyo turwanira ko aribo turwanira ko ari inyungu zabo turwanira noneho tukumvisha n'abayobozi ni ngombwa ko habaho gushyikirana ni ngombwa ko habaho kuganira kugira ngo twumvishe impande zose uruhare rwacu ntabwo itangazamakuru ribereyeho kurwanya leta cyangwa se gushyigikira leta ribereyeho gusa kubaza abari muyobozi ibyo bakora mu izina rya rubanda babatoye noneho ibyo tukabishyira imbere y'abantu y'abaturage b'ibyo bihugu akaba aribo bafata icyemezo cya nyuma kijyanye n'imitegekere y'igihugu cyabo twebwe nk'abanyamakuru inshingano yacu ni ukureba ni ugukurikirana amakuru afitiye rubanda akamaro kandi tukitwararika kubabwiza ukuri kutabogama no kudateza imvururu zidafite aho zihuriye n'itangazamakuru navuga nk'urugero kuba umuntu yakwirakwiza urwangano kuba umuntu yakwirakwiza urugomo mu itangazamakuru ibyo ntabwo bikwiye ariko ibisigaye niko kazi kacu rimwe umuntu azishimira ibyo yumvise cyangwa yasomye mu itangazamakuru ubundi ntabwo azashimishwa n'ibyo yabonye ariko twebwe ntabwo tubereho gushimisha abantu itangazamakuru ribereyeho kuvugisha ukuri gushakisha ukuri ni nacyo gikomeye hari igihe utakugeraho ariko inshingano yacu ni ugushakisha ukuri noneho uko kuri akaba ari gushyira imbere y'abantu akaba aribo bazafata icyemezo bumva gikwiriye
ubu rero ni ernest sagaga ukuriye ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu no gukingira abanyamakuru mu rugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru yaganiraga na mugenzi wacu geoffrey mutagoma ndabashimiye cyane kuri ibyo bitekerezo n'ikiganiro bagiranye dukomeze rero tuvuga nanone ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugenzi wacu frederic nkundikije nawe yaganiriye na ndorimana semana ni umunyamakuru hakaba n'umuntu ukurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari yamubajije uko itangazamakuru ryifashe mu karere itangazamakuru mu biyaga bigari twavuga ko riri mu marembera kuko ni umwuga utakibasha gutunga ba nyirawo abawukora kubera impamvu ebyiri ubu mu biyaga bigari kugira ngo umwuga w'itangazamakuru ubashe kugutunga bisaba ko wegamira kuri leta ukirengagiza ibintu na bimwe na bimwe bishobora kubangamira ubutegetsi aho niho umwuga w'itangazamakuru ubasha kugutunga ariko iyo ufashe gukora neza umwuga ushatse gukora neza umwuga w'itangazamakuru wisanga nta byinshi mu bitangazamakuru kuko biri mu bucuruzi bitabasha kuguha akazi bigatuma byanze bikunze ugwa mu bibazo bitandukanye harimo ibibazo by'ubukene ibibazo byo gufungwa ibibazo byo kuburirwa irengero ndetse hamwe na hamwe twagiye tubona n'ibibazo byo kwicwa kubera umwuga w'itangazamakuru icyivugo cy'umwaka ni reka ukuntu demokarasi yobangabangana n'ubwigenge bwo gutangaza amakuru icyo ni ikintu mubona ko kizoshobora gutsimbatara muri iyo ntara muvuga ko abamenyeshamakuru batamerewe neza
biragoye cyane kuko na demokarasi ubwayo iracyari inyuma cyane mu biyaga bigari bisaba urugendo rurerure kugira ngo demokarasi ibashe kugerwaho kugira ngo rero itangazamakuru ribashe gukora neza bisaba ko habaho demokarasi rero demokarasi mu gihe idashobotse abanyamakuru bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bikomeye harimo n'ibibatwara ubuzima bwabo ikintu cyokorwa kugira ngo abamenyesha amakuru barangure umwuga wabo mwidegenze n'ikihe murya ntara ni ukuvuga ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru ku bwacu ukuntu tububona bugomba kugendana na demokarasi mu gihe cyose abaturage bazaba batarahaguruka ngo baharanire ubwigenge bwabo harimo n'ubwo kubona amakuru byanze bikunze n'abanyamakuru ubwabo bazagenda babona ibibazo bagenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane harimo ibyo byo kugwa mu bukene bukabize kubura ibitangazamakuru bakorera kubera byose biba biri mu murongo umwe wa leta cyangwa byose bikagenda bivuga ibyo leta ishaka kumva kugira ngo abanyamakuru babashe kubaho n'ibyo bitangazamakuru bibashe kubaho ibyo rero mu gihe cyose demokarasi itarabaho abaturage batarahaguruka kugira ngo baharanire demokarasi n'itangazamakuru bizarigora cyane kugira ngo ribashe kwisanzura mu biyaga bigari turetse amaraporo asohogwa n'amashyirahamwe ahanira ineza abamenyesha amakuru amareta muri ibyo bihugu kenshi na kenshi avuga ko ibintu byifashe neza ku bwanyu ayo mareta aba ari kuvuga ukuri oya ntabwo ari mukuri kuko dufite ingero tuba dufite ingero z'abanyamakuru baburirwa irengero mu burundi ababurirwa irengero mu rwanda ndetse no muri congo birashoboka ko baburirwa irengero ndetse ugasanga n'itangazamakuru risigaye ari itangazamakuru rihora mu biganiro by'imikino n'imiziki bashyiraho imiziki bavuga amakipe yatsindanye mu bwongereza bavuga amakipe yatsindanye mu bihugu by'uburayi ariko bidashobora gukomoza cyangwa gushaka kuvuga ku bibazo bikomeye byinshi cyane biba bigaragara mu gihugu kubera nyine kwirinda ibibazo byo kwicwa kuburerwa irengero ndetse no kubasha kubura imirimo ibyo rero bavuga ndetse banakoresha rimwe na rimwe n'ibitangazamakuru byabo kuko biba bivuga ibyo leta ishaka byanze bikunze izo leta zo mu biyaga bigari ibyo biba bivuga n'ibyo tubona biratandukanye cyane birahabanye n'ukuri guhari ndore imana semana umumenyesha amakuru murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi rya amerika kuri uyu munsi namwe murakoze cyane rwanda frederic nkundikiye inshuti muduteze amatwi tubibutse ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje nk'uko rero twakomeje kubivuga isi yose kuri uyu wa gatanu irizihiza umunsi wahariwe ubwisanzure mu kumenyesha amakuru mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu oriane itangishaka yaganiriye na madame cyangwa se umukenyezi Agnes nindorera wahoze akora itangazamakuru mu burundi hakaba inararibonye muri uwo mwuga hamwe na madame ngabire egidio bibio uyoboye ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'abagore mu rwanda madame ngabire yatangira avuga uko umugore ahagaze mu rwanda hatari gusa mu mwuga w'itangazamakuru
mu nzego zitandukanye nk'uko mubizi u rwanda ruhagaze neza byanagira noneho no ku buryo umugore ahagarariwe mu nzego zitandukanye ndetse no mu nzego zifatirwamo ibyemezo naho ugasanga nyine imibare hose bihagaze neza kuko ngire ngo murabizi ko amaraporo agenda asohoka atandukanye agenda agaragaza u rwanda ruri ku mwanya mwiza w'abagore bari mu nzego zifatirwamo ibyemezo gusa ariko iyo urebye mu itangazamakuru ho ntabwo ariko bimeze imibare y'abagore bakora itangazamakuru abagore n'abakobwa bakora itangazamakuru iracyari hasi mu byegeranyo biherutse gukorwa n'inama na rwanda media commission urwego rw'itangazamakuru rwigenzura hagendewe ku buryo amakuru agenda agatangazwa uyu munsi hano mbere na mbere wenda mvuze nko ku bagore bakora itangazamakuru biyandikisha bafata amakarte y'itangazamakuru bahabwa n'urwo rwego rwa rmc nyine igaragaza yuko abagore ubu ngubu turi makumyabiri na karindwi ku ijana gusa nyine wenda nubwo uyu mubare nawo ugomba kuzamuka hari ibiba byarakozwe wenda nicyo naheraho ari mbere mbere bari bake cyane ugereranije n'abo ngabo hanyuma wajya mu bagore batanga inkuru abo mu itangazamakuru twita source of information nabo ugasanga imibare ni mitoya cyane kuko ubu ni cumi na kane ku ijana abagore batangaza amakuru nk'aba presenters yaba kuri radiyo ndetse no kuri televiziyo ho imibare ho imeze neza kuko nyine niyo tunakurikije na perezantasiyo z'amakuru tugenda dukurikiraho imibare y'uri hejuru ariko abajya kuri tere baba bari muri za nizurumu hajya rero abo ngabo nabo twavuga ngo baracyari bakeya ariko byibuze iyo urebye mu maperezantasiyo usanga abagore imibare yabo itari hasi ariko nanone wareba ba bagore rero batanga amakuru yaba mu biganiro bakoramo konsobisiyo yaba yaba muri mu nkuru inkuru wenda tuvuge inkuru inkuru bisanzwe ugasanga nanone imibare y'abagore batangamo amakuru nayo ugasanga iracyari hasi
birumvikana ko imibare ikiri hasi mu burundi twumvise ko imibare ari ibice cumi na bitanu ku ijana mu rwanda twumva ko biduze gato ni mirongo ibiri n'indwi ku ijana makumyabiri na karindwi ku ijana aho biraduze gatonya birumvikana ko abagabo baracari hejuru cyane imibare yabo iracari hejuru cyane none mwibaza ko ukudaserukirwa cyangwa iyo mibare kuba itari itangana cyangwa itegereye y'abagabo cyane n'abakenyezi n'abigeme bo bikumira kuri bobo cyangwa hari ibindi bintu bituma badaserukirwa cyane cyangwa badaseruka mu mibare cyane n'ibiki bituma iyo mibare ijya hasi kuri mwebwe
ohene nakubwira ko kugeza ubu ngubu iyo urebye mu ishuri ry'itangazamakuru uba ubona abagore biga itangazamakuru imibare yabo akenshi niyo unarebye uba usanga bangana na basaza babo cyangwa se ukanasanga n'imibare y'abagore bakore biga itangazamakuru iri hejuru ariko abenshi iyo basoje ayo masomo um, hariho ababanza kunyura mu itangazamakuru well cyangwa se wenda ba- ba- barinyuramo wenda nka- nko kugira ngo babone indi nzira wenda iberekeza muri communication ariko usanga nyine nta- abenshi ntabwo batindamo mu itangazamakuru ugasanga imibare yagabanutse ariko iyo urebye bakiri ku ntebe y'ishuri nyine ugasanga ni benshi gusa hari eh, i- ubushakashatsi bwigeze gukorwa na arfem ifatanije arfem ubwo niyo nyine eh, ishyirahamwe ry'abagore bakora itangazamakuru yagaragazaga ko hari harimo ibibazo bitandukanye hari eh, umugore kuba wenda agera muri muri eh, yinjira mu itangazamakuru yasanga wenda kuko twese turabizi umwuga w'itangazamakuru nyine ntabwo woroshye Ay- yasanga eh, imishahara itari hejuru a- bikaba bwabyo byamuca intege hari ugeramo nawe yasanga umugabo bari ku rwego rumwe eh, kuri icyo gihe muri bibiri na cumi na kabiri ni- nicyo bibiri na cumi na kane nicyo ubushakashatsi bwari bwagaragaje yuko hari aho usanga abo- umugore n'umugabo ba- bombi bakora itangazamakuru ugasanga umushahara wabo ntago ntago ungana hari icyo kiriko kirakorwa muri urwo rwego rwo kugira ngo u- habe ubungane mu mafaranga bahembwa bemye
Ah, hari ibyakozwe hari ibyakozwe kubera ko n'icyo gihe nyine imibare uko yatwerekaga imibare n'ubundi yari yari iri hasi impamvu arufemu yagiyeho byari ukugira ngo ah, imyumvire y'abanyarwanda ku mugore ukora itangazamakuru ibashe guhinduka ndatekereza yuko twese nyine tuba tubizi eh, iyo turebeye muri muri eh, mu mateka y'igihugu usanga kera umuco utwereka yuko wenda umugore atavugiraga mu ruhame sibyo ugasanga noneho eh, sosiyete cyangwa se umuryango nyarwanda umugore urimo gukora itangazamakuru baramufata nk'umuntu eh, ibyo ari byo byose ntabwo yapfa gukora itangazamakuru gusa wasanga wenda buriya ari umutsinzi ni inshinzi like nyine eh, hari ama- amaterima atandukanye yashoboraga kumukorwaho ku buryo ubwabyo iryo ni ihohoterwa ku muntu wiyumvamo ubushake bwo gukora itangazamakuru akaba yumva anarishoboye Mm.
ikindi nanone hakanaba n'ikibazo cya eh, n'ubundi kuri ya myumvire ariko noneho ukabisanga ku rwego rwa famiye famiye ubu nk'umukobwa yayumvisha ko arashaka kwiga itangazamakuru famiye ubwayo nayo ikamuca intege kamubwira ubu warebye mu bintu byose wumva yuko ko yanagera no mu itangazamakuru abenshi nk'iyo turi kumwe nka- nka mambure cyangwa se abagore bakora itangazamakuru barakubwira ati ahenshi cyangwa se ah, hamwe na hamwe usanga watanze igitekerezo cy'inkuru eh, watanga igitekerezo cy'inkuru kigashimwa muri newsroom ariko eh, bakumva yuko we ntiwagikora ugasanga bagihaye umugabo bakavuga ati turabona ari wowe ushobora kugikora gukora iyo nkuru neza urumva iyo baguciye intege uyu munsi bakaguca intege ejo usigara nawe wicaye gusa utatanze icyo gitekerezo aha ngaha rero niho hashobora guhita havamo yuko za ntege wagiye ucibwa eh, uyu munsi cyangwa ejo cyangwa umunsi uzakurikiraho ukaba wasohoka mu itangazamakuru atari ikindi kibazo gikomeye runaka wahuriye nacyo ahubwo ni uko wiyumvamo ubushobozi urumva urabishoboye ariko ntabwo barimo kuguha platform ntabwo ntabwo bakwereka koko yuko nabo bizeye ubwo bushobozi yuko nawe ubufite bigatuma rero nyine bakigira mu yindi mirimo kuko nko mu mu zindi nzego twavuga eh, usanga abagore bari imbere imibare iri imbere cyane ariko wagera mu itangazamakuru kuki ari bakeya rimwe na rimwe wanareba no mu nzego zifata ibyemezo by'itangazamakuru ugasanga nanone abagore mm, ntabwo ntabwo ari benshi ya birumvikana cyane kuko eh, no mu bimenyeshamakuru nki- n'aho, eh, no ngahanye mu mahanga no hano ku ijwi rya amerika nabyo nyine usanga ibibazo ari bimwe usanga abakenyezi badaseruka cyane mu mu makuru yashikirijwe cyane mu masanamu tubona Mhm.
ugasanga ni ubuyobozi eh, buriko buragerageza guhindura icyo kintu no muri iki gihe niko bimeze hano ah, turiko turagerageza ku- ngira ngo gukemura icyo ikindi kibazo navuga aho ngaho nk'uko wari urimo kubivuga eh, nanjye navuga ngo ntabwo ari ikibazo cyane kiri ku rwanda gusa kubera ko n'inama zitandukanye ndumva no no muri csw i- iba buri mwaka iki kintu cy'uburyo abagore bahagarariwe mu itangazamakuru kigarukamo
abo rero ni abatumirwa mu kiganiro muri isanga mu kanya ah, mugenzi wacu Oriane Tangishaka yagiranye na Agnès Nindorera na Egidio Ingabire Bibio uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'abagore mu Rwanda akaba rero hari icyo kitugejeje ku musozo w'ibi biganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nkaba mboneyeho umwanya rero wo kubashimira mwese kuba mwateze amatwi nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma hari Geoffrey mutagoma na enjeniyeri bafatanije kuri mikoro ya Eugenia mukankusi ni mu biganiro rero byari bihagarariwe na frederic nkundikije tubararikire ibindi biganiro n'amakuru yacu mu mwanya isamoya n'igice mukomeze rero kugira ibihe byiza